iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda twumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika i kigali no kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikisoro mu majyepfo ya uganda muratwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda mu burundi ho muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo voa akadomo komu no kuri facebook na youtube aderese ni voa radiyo yacu hano i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na nadia taha ku buhanga bw'ibyuma hafatanije na justin twet turabaramukije rero mwese abatwumva aho muherereye hose tubashimira kuba mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu kiganiro muri sanga uyu munsi turi mu karere ka rutsiro ni mu burengerazuba bw'u rwanda ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiragaruka ku bagore mu bikorwa bijyanye no kwiteza imbere no guteza abandi imbere umutumirwa wacu birumvikana ni umutegarugori afite uruganda rwa kawunga ni ukuvuga ifu y'ibigori aratubwira muri make uko urwo ruganda rukora aho rugeze intambwe rwateje abarukoramo ndetse na nyirarwo ubwe n'ibindi muri bwifuze kumenya kumenya kuri uru ruganda no ku mikorere ye igihe cyose rero umutumirwa ari bwumve ko hari ngombwa kudusangiza ku makuru y'uru ruganda birumvikana n'igihe byaba biri mu nyungu za benshi mu badukurikiye nta kurengera mbere y'uko twinjira mu kiganiro rero nyirizina reka ngire nti abikarongi muri aho hobe hobe fm yageze iwanyu twizere ko mudukurikira gatanu kuri gatanu ab'ikinunu namwe turabasuhuje turabizi ko mutwumva nta nkomyi nk'uko ab'inkwakuzi muri mwe babitumenyesheje kandi byaradushimishije twizere ko noneho kuva mwabona fm turi kumwe mu biganiro byacu bya buri munsi reka rero ntabatindiye nsuhuze n'abandi mwese mwese abadukurikiye aho muri hose kandi nongera kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi twakira madamu godanse nyirasafari uraho neza urakomeye
muraho muraho ye ndagushimiye cyane madame nyirasafari kuba kuba nyine uduhaye aka kanya ikaze kuba wemeye kudufata gufata iki kiganiro nk'ikintu twese duhuriyeho kandi tugomba gufatanyirizaho tukungurana inama n'ibitekerezo ukaba ugiye kuganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika ndabigushimiye cyane
murakoze cyane namwe ntangira nabivuze ko turi mu karere ka rutsiro nagira ngo mbere na mbere utubwire neza neza neza aho mukorera kugira ngo wakwifuza kubageraho cyangwa se wakwifuza kumenya aho uru ruganda ruherereye abe yamenya n'aho yabasanga
murakoze cyane nk'uko mwabibwiye abatwumva nitwa nyirasafari godanse mfite uruganda rukorera mu murenge wa mushubati akagari ni sure akarere ni rutsiro intara y'uburengerazuba
yego urwo ruganda rwitwa ngo iki
rwitwa kowayimu kowayimu ye ubwo tumenye aho muherereye Ah, noneho tubwire uko igitekerezo cyo gushinga uru ruganda ku wayimu cyaje ah, ubanze utubwire u- uko eh, utubwire uko rwitwa nyine ukomeze unatugezaho eh, n'igitekerezo cyo kurushinga uko cyaje
aka karere dutuyemo ka rutsiro kera kabagamo insina cyane haza gutera indwara yitwa kirabiranya insina irazumisha zirashira leta y'ubumwe ikangurira aho hantu gu- kubanza guhingamo ibigori nk'imyaka ibiri kugira ngo tubashe kubona kongera gutera insina ubwo twahinze ibigori birera cyane bimaze kwera cyane buburi- bibura icyo bimara bibura isoko biranadupfana twakoranaga n'umushinga bita wa divishoni rwanda ukorera mu rutsiro ndi umukorerabushake wa wa divishoni rwanda nsura abana nkabahuza n'ibibazo abana bafite baza kudusura basanga abaturage bo mu karere ka rutsiro aha ni ahenshi dufite ibigori hehera ibigori cyane kandi bigapfa ubusa ba divishoni rwanda iza gufata ingamba zo kutwubakira uru- uruganda rutunganya uwo musaruro w'ibigori kugira ngo wo kugumya gupfa ubusa ni mw'ubwo buryo uruganda rwubatswe Mhm. yego ubu se ufite abakozi bangahe aho muri urwo ruganda
nkoresha abakozi bageze kuri cumi na batandatu ariko abakozi bahoraho ni batanu abandi ni ba nyakabyizi Mhm. Eh, uru ruganda kwa mutubwiye ko mm, inkunga ya mbere yaturutse muri world vision hanyuma ah, ikibazo gikunda kugaruka mu biganiro twagiye dukora ku bijyanye ni- ni- ni- n'ibi- n'ibi- ibikorwa bitandukanye by'iterambere abantu bagenda bakora bagiye bakomeza kugaruka ku kibazo cy'igishoro Uh, wowe wabigenje ute wabanje kwegera world vision cyangwa wagerageje ku- kwishakamo ubushobozi mbere na mbere cyangwa n'ibitekerezo byabanje kujya hamwe
Mm, nabatangiye mbabwira ko nari umukorerabushake wa divishoni nkaba ndi umuntu wagaragaza iga- ibikorwa wa divishoni ikwiye gufasha abaturage kugira ngo kuko wa divishoni ni umushinga wa gikirisitu ufasha abaturage ubwo naje kubabwira ikibazo cy'uko umusaruro w'ibigori uboneka ukadupfira ubusa nyuma y'uko kirabiranye itwicira urutoki basura abaturage bahinga ibigori basanga koko ibigori birera bigapfa ubusa bafata umwanzuro wo kutwubakira urwo ruganda kugira ngo tubashe kwiteza imbere ibigori byacu byo kujya bipfa ubusa ubwo rero bubatse uruganda nanjye nishakamo ubushobozi ntangira gukora uwo musaruro w'abaturage nk'ubagurira wapfaga ubusa ndasya kuko divijeni yarubatse iduha n'imashini Mhm.
batuzanira n'umu- bazana n'umukozi wo kumfasha mu gihe kingana n'amezi atandatu Mhm.
birangiye nanjye ubwo bushobozi mba ndabubonye ni ntangira kwikorera gutyo na bugingo n'ubu ndacyikorera Nge- mu kanya uraza kutubwira aho mugeze mu bijyanye n'umusaruro Ah, reka tujye ku murongo wa telefone twakire n'abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza ko muganira ndahera kuri boringo masanga uranyumva
ndabumva cyane wiriwe neza urahagana he
bashinze ndi mu burundi Mhm. Uri mu Burundi ahagana he
ku gitega
nuko igitega urimo urimo kutwumva mu buhe buryo uratwumvira kuri radiyo cyangwa ni kuri telefone
kuri telefone Mm. nuko ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza gutanga
yego je nashimye uyu mushinga uyu mupfasoni w'umu- w'umunyarwandakazi yakoze ambavu yo kuwushima rero nanje nkaba mfise ibitekerezo ndamubaza ko no mu burundi ushobora kuwutugezako kugira ngo dusabikanye twese hamwe icyo dufasha kigafasha n'igihugu sinzi rero ko uyu mutumirwa yoshobora kuha igisubizo Ah, kubafasha mu buhe buryo
bo nk'iyi- nk'iyi kawunga ahingura arashobora kuyike- kuyikigeza kino tukadandaza Ah.
Tuka- tu- tukarondera isoko Mhm. Eh, reka kuko mu burundi turafungura kawunga hambavu y'ibyo bonye uburyo bukunze yogira n'ishami n'ino hama n'abarundi tukabyungukira kuko uwo mushinga nabonye ari mwiza cyane kandi woteza imbere cyane cyane aha ndavuga abanyagihugu bato bato abaturage bato bato mu kinyarwanda yego yego urakoze rero ndumva hari n'urusaku inyuma yawe reka muhe umwanya agusubize Eh, godanse wumvise ibyo boringo avuze
boringo ndabashimiye cyane nk'abantu mwifuza kumenya ibikorwa byanjye mukaba mwanabigura ni byiza cyane nanjye nifuza ko ibikorwa byanjye byaguka bikagera hirya no hino no mu bindi bihugu ariko umuguzi kugira ngo abashe kubona ibyo agura habaho kubanza kumvikana n'uwo bagura bakemeranwa ku giciro bakavugana ibya taransiporo ubwo ndumva byakwemera twamaze kuvugana neza tukemeranwa noneho gahunda twamara kuyinoza ngashaka inzira zo kuyizana kawungange ni nziza cyane Hmm. Eh, ubusanzwe ubu ngubu ugurishiriza imbere mu gihugu cyangwa wari wagerageza no kubijyana hanze
ntabwo nari natangira kujyana hanze ariko nabyo ndabitekerezaho kuko mu- muri uku kwezi rika na fda barampuguye bampa n'ingero nyinshi z'abantu bajyana ibintu hanze ubwo ni ukuvuga ngo iyo ni inzira ndi gutegura Mhm. Ye. ubundi u- umusaruro uhagaze ute
Mo, imashini nkoresha ni imashini zitashobora gukora ibigori byo mu karere ntuyemo gusa kuko imashini yanjye isya toni indwi mu ijoro kuko du- nkora nijoro kuva saa tanu kugeza saa moya za mu gitondo mu buryo bwo kugira ngo umuriro wa rege ugabanuke ku mafaranga Mhm.
imashini yanjye rero isya toni indwi mu ijoro ni nyinshi ntabwo rero ibigori bya rutsiro byayihaza gusa ndaguka nkajya n'ahandi za kayonza ngurirayo za mutara ngurirayo i kigali mbifatirayo Mhm.
ibigori mbishaka ahantu henshi yego Eh, reka twakire noneho niyitanga simo uratwumva
yego ndabumva neza murakoze Yego, uherereye hehe
ndi mu majyepfo yo mu karere ka kamonyi yego ikibazo cyangwa igitekerezo
Mm, murakoze Mm, ah, mwakoze cyane ku buryo uyu mutumirwa ariko ndagira ngo mubaze ambwire ku- kugira ngo kugira ngo atangire atangire uwo mushinga Ya- yatangiye atubwira ko abo ngabo bajyaga bahinga igihingwa cy'urutoki kugira ngo atangire uwo mushinga ah, awujyemo byamusabye iki byamusabye izihe mbaraga mu buryo bwa mikoro ni ukuvuga mu buryo bw'amafaranga by'umwihariko kuko urumva ahantu batahingaga ibigori kuhatangiza uruganda ruhinga ibigori byanze bikunze nyine urumva ko bishobora kuba ya- byaramusabye igishoro batubwire byamusabye igishoro kingana iki kugira ngo abashe gutangiza uruganda hanyuma anatubwire gu- nk'umuntu urumva ko we ni umuntu mukuru atubwire nk'abantu bakiri batoya mu buryo bwo kwihangira umurimo u- uko bya- uko bya- uko babigeraho mu buryo bwo kwihangira umurimo atubwire bo bakora bate byagenda bite kugira ngo nabo bagere aho bihangira nk'uruganda nk'urwo ngurwo ba- babashe kurugeraho Ba- ba- basabwa iki bigenda bite bica hehe atubwiye nimba igishoro kitaba ki- kiremereye cyane ku buryo wenda gutangira bigorana abidufashemo dusobanuriye twumve Mhm. ye urakoze cyane reka tuhe umwanya nyine madame godanse nyirasafari Ah, mwansubiriza simo
murakoze cyane simo icyo kibazo mbajije ni cyiza mbere na mbere nari umudamu witinya utashobora no kubasha kuvugana n'abantu gutya ariko wa divijeni rwanda imaze kugera mu karere kacu ka rutsiro mbaye umukorerabushake wabo batangiye bampa amahugurwa bampa amahugurwa bita icungamutungo ryo mu cyaro banyigisha ko amafaranga yose umuntu abonye atayasesagura havamwo ibyo kurya ibyo kwambara n'ibyo kubika ni ukuvuga ngo natangiranye na wa divijeni bibiri na cumi na gatatu baranyigisha niga kuzigama njya mu matsinda yo kwizigama no kugurizanya amatsinda nyabamwo nkuramo amafaranga ndayabika ibyo nkuye mu rugo rwanjye mu bindi nkora amafaranga nkayabika ya mahugurwa ya divijeni hari aho yamvanye n'aho yangejeje banyigisha hinduka wigire hinduka wigire ni ukuvuga ngo uhinduka mu mico no mu myifatire kandi iyo ushaka gukira uhinduka ku mutima no mu mutwe ubundi ukabyimba mu mufuka igishoro gikomeye cyane rero ni mu mutwe umaze kubona amahugurwa nk'ayo ngayo ukinanirwa ubwo nawe nta bwenge waba ugira hamwe n'imiyoborere myiza dufite leta nziza y'ubumwe ikunda abanyarwanda ikunda abaturage dufite ubuyobozi bwiza ubuyobozi bw'ibanze ubuyobozi bwite bwa leta bwegera umuturage bukamwigisha bukamwigisha kwiteza imbere iyo wamaze kumenya kwizigama no kugurizanya tayari ibindi bintu byose biba byabonetse nk'ubwo buryo igishoro ni nk'ubwo buryo nagikuye ngikuye kumenya amahugurwa neza nahawe kuyashyira mu buryo ubwo rero nakubwira ngo igishoro banki zirahari uratinyuka ukaguza natangiye kuguza mu murenge sako nguze amafaranga makeya atageze kuri miliyoni amafaranga nkayazunguza narangiza nkishyura ngenda nzamuka nzamuka ku nguzanyo mba muri sako ngera muri popirere ubu ngeze ku buryo popirere ishobora kunguriza amafaranga ageze muri miliyoni makumyabiri kubera kumenya gukoresha ifaranga neza icyo wagurishije amafaranga akaba ari cyo uyakoresha ntuyapfushe ubusa ubundi nta rubyiruko rukwiye no kwicara rudakora mugomba guhanga imirimo mukiteza imbere murakoze ngewe urakoze cyane sinzi niba simo akiri hafi ngo twumve niba hari ikindi kibazo wasigaranye simo uracyahari
yego nari ngihari nari ngihari nari ngiye kumwumva hari ikindi wumva wasobanuzaho cyangwa urumva wanyuzwe
aho ahantu atoreje avuga ngo ngo urubyiruko ngo ngo rwitinyuke ngo ntabwo wakabaye ukiri mu rugo ngo rwitinyuke rukore usanga kubumva twe nk'urubyiruko usanga bitugora biratugora kuko hari igihe bavuga ngo muhaguruke mwitinyuke mu ariko ugasanga guhaguruka biragoye ukareba aho uhagurukira ukabona birakugoye bijyanye n'uburyo wenda ugasanga igitekerezo waba ugifite kinumvikana ariko ubwo buryo bwo kugira ngo ubone intangiriro mu buryo bw'amafaranga bukakugora kuko yajya bivuga wenda ngo hari uburyo ngo we yagiye mu matsinda agira amahirwe abona ayo mahugurwa aho ugasanga nk'urubyiruko kugira ngo bubashe kugirirwa icyizere kiracyari ikibazo kiracyari ikibazo cyane nta rubyiruko wapfa kugirira icyizere rudafite ahantu ruhera niho bikigoraniye kuko icyo gutangiriraho mu buryo bw'amafaranga kirakomeza kikagorana rwose kirakomeza kikatuvuna hanyuma anambwire hari akantu yavuzemo hari akantu yavuzemo ngo buriya iyo batubwiye ngo wenda ngo hari amahirwe atangwa hari amahirwe dufite ubu ngubu rero nk'urubyiruko kugira ngo tuzabyumve ngo ayo mahirwe tubona ari ibisanzwe ukabireba ukabona ni ibintu biri aho nyine bidafite ikintu wakwita amahirwe nk'uko bo babyita bo barayakurondorera ukumva ni na menshi pe ariko nk'urubyiruko wowe ubiri muri hoteli we bireba wajya kuyareba ukayabura
ye hari hari ahantu yari avuze ayo matsinda nawe ubigarutseho tuvuge amatsinda yo kwizigama no kugurizanya akenshi wumva abantu bakuru aribo bakunze kuyajyamo urubyiruko namwe murayagira
urubyiruko narwo rwakayabaye marike impamvu rutayabamo ni uko ntacyo rujyanamo amatsinda yo kwigurizanya yo kugurizanya no ku no kubika usanga impamvu abakuru bayajyamo baba bafite n'aho bari bukure ayo kujyanamo none se waba uri umunyeshuri ukirangiza n'ishuri nta mafaranga na makeya ufite wajya mu matsinda gute se ko nta hantu na hamwe uba ukura amafaranga ahari ubu ukuntu ujya mu itsinda nyine nk'abandi ugasanga we byitwa ko ari iby'ababyeyi we ntibinakureba rwose urubyiruko rumwe na rumwe usanga twe ntibinatureba twibereye mu isi yacu nyine iri aho ngaho idafite ikintu ibazwe itagize n'icyo ifite
hanyuma bijyanye nta yindi mpamvu nyine yego komeza
kandi impamvu nyine ni uko tuba twarabuze itangiro nimba wenda sinzi nimba ari ikibazo cy'uburezi tuba duhabwa cyangwa bijyanye n'uburyo bw'imyigishirize bukigoye muri afurika usanga kugira ngo umuntu atangire gukora ku mafaranga biragorana biragorana yitwa ko akiri mu ishuri muri ubu buryo bw'imyigire
Mhm. hanyuma mu bijyanye n'amahugurwa eh, mwebwe nka- nk'urubyiruko m- ayo mahugurwa murayabona nk'aha yatubwiraga ati "Nki- nka biriya hinduka wigire sinzi niba ari amahugurwa yenda ashobora kuba ahabwa abantu b'igitsina gore gusa ko akenshi ari bo bakunze byakunze kugaragara ko bitinya cyangwa niba muri rusange n'urubyiruko nko mu biruhuko babigisha wenda n'uburyo bwo- bwo kubahabwa n'igitsina gore gusa usanga nta nta n'amahugurwa akenshi areba urubyiruko ahari Mm.
usanga mu rubyiruko batakunda urubyiruko batubwira ko hari amahirwe gusa ariko twebwe usanga bisa naho bitatureba nk'ayo mahugurwa ugasanga uh, abayeho ariko aziye ku bantu bamwe ntabwo aje ku buryo bureshya ndavuga mu buryo nyine bwo kuba ari amahugurwa areba abantu bose sinzi wenda nimba hari ubushobozi bw'amahugurwa baba butari bwinshi bakavuga ati dufate igice kimwe tuba aricyo tuzamura ugasanga wenda nk'ubwo barayazanye abaye ay'abantu b'ababyeyi gusa cyangwa ab'igitsina gore bakayazana ugasanga arareba abandi bantu ku buryo bumwe cyangwa ubundi ugasanga si muri rusange nyine wenda ngo urubyiruko ruzashinzwe ko rwashyiriweho gahunda ntiruyikurikize ahubwo ugasanga rwo ru- nyine rusa n'urus- n'urwo bashyize inyuma bakaruhugiza muri cya cyumba baruhaye ngo ngo dufite amahirwe twe tutabona
yereka numve icyo abikubwiraho yenda kuko yagubaha urubyiruko inama rw'ubundi muri rusange muri rusange urubyiruko urubyiruko rurakinnye pe nta kintu rufite rwose kandi si uburyo hari abavuga ngo urubyiruko ntirushaka gukora ariko njye nkumva barimo barasa naho barukubitiye mu gafuka mu buryo bu- bu- rudahawe n'umwanya wo kwi- wo kwisobanura urubyiruko rushaka gukora pe rufite imbaraga rufite n'igihe cyo gukora ariko ibyo gukora byinshi na byinshi ni- bimwe na bimwe ntibirureba mu buryo mu- ku- kutabireba si si ukundi ni uko ubwo rudahabwa ayo mahirwe ngo narwo rujyemo rukore nk'abandi ugasanga bi- rusa naho barusize inyuma ba- ba- barushyize ahantu harwo gusa aho kurubwira ngo hari amahirwe ariko twe ntituyabona rwose Mhm. reka rero ubwo uh, aguhe inama uh, godanse
karame M- mwaha inama uh, simo mu bijyanye n'uru rubyiruko aravuga ko kubona igishoro bigoranye avuga ko ay- amahirwe bayumva ariko batazi bat- bayareba ntiba- ntiba- baya- ntibayabone wamubwira iki
simo urakoze cyane ku bw'ibyo bitekerezo uduhaye ariko njye sinemeranwa nawe cyane kubera ko kandi nanone sinanakurenganya cyane ibyo bita hinduka wigire ni ukumenya amahirwe akuzungurutse amahirwe uri kumwe nayo ukamenya kuyabyaza umusaruro ikibazo kiri mu rubyiruko rw'iki gihe rero aravuga ati ngewe narize nararangije sinshaka gukora utuntu duciriritse nshaka guhita mbona akazi kampemba amafaranga menshi kandi ntabwo bishoboka nakubwiye ko natangiye kera bibiri na makumyabiri bibiri na cumi na kangahe ntangira nkora utuntu dukeya nizigama ngurizanya mbika ifaranga urubyiruko rw'iki gihe rero ntabwo rushaka kugira ngo rutekereze cyane ahubwo rushaka kugira ngo rubone ibyihuse ni ukuvuga ngo umubyeyi wawe ashobora kuba afite isambu ya sambu washaka uburyo uyihingamo imboga za mboga ku isoko imboga zirakenerwa cyane ugahinga imboga zikenewe ukurikije n'agace uhereyemo ukurikije imboga zikundwa za mboga wamara kuzihinga zikera ukagurisha ukabona amafaranga nk'ubu natangiye mpinga ibyo bita puwavuro intoryi amashu beterave nari mfite amaresitora ane mu mujyi wa kibuye ngemurira imboga ndangije mbasha kubona amafaranga naho nagiye nkura ibishoro ushobora kugira icyo ukorora inkoko itera amagi ya magi ukayagurisha ukazabona igishoro ushobora korora ikibwana cy'ingurube ingurube nizo- ni- ni icyo- niryo tungo ritanga umusaruro bwangu ingurube ihaka amezi atatu n'ibyumweru bitatu ikaba irabyaye ikabyara abana benshi ukayahirira ukayifata neza ukayikorera isuku nk'ijya ibyara nta ngurube ibyara iyo yafashwe neza ibyara hasi y'ibyana umunani cyangwa bitandatu bya byana iyo bamaze kumara amezi abiri kimwe ukigurisha ibihumbi mirongo itatu cyangwa mirongo ine tayari ubwo igishoro ntabwo cyabonetse ahubwo mwige gukora nawe byo kuvuga ngo mwarize mwararangije muzicara hariya mubone ibishoro ntabwo byashoboka umuntu ashaka amahirwe amuri hafi akayabyaza umusaruro byanze bikunze ukagera aho ugera natangiye mbabwira ko natangiye nguza amafaranga makeya agera nko ku bihumbi magana abiri ayo mafaranga nkayagura ibitoki nkabitara ngacuruza imineke njyana mu isoko ndazamuka ngira ubworozi bw'inkoko norora inkoko icumi zitera inkoko ziratera ngurisha amagi nkajya njyana n'amagi mu mujyi wa rubavu mbasha kugera ku gishoro ni ukuvuga ngo natangire ku mafaranga make cyane make cyane gusa iyo ukora ufite intego icyo ugomba icyo ukora byanze bikunze ukigeraho ikibazo rero cy'urubyiruko ni uko mwebwe muba mushaka kuba abasirimu mugashaka gukora ibizana amafaranga bwangu byihuse hari disikuru nigeze nkurikira nyakubahwa perezida wa repubulika yagiranye n'abanyeshuri bari barangije ndumva ari bibiri na cumi na karindwi arababwira ati muhange imirimo muhange imirimo mumenye gukora mukoreshe amaboko kugira ngo muzagire ikintu mugeraho rero bibiri na cumi n'umunani hari urubyiruko rwo muri nyange rwari rurangije wa divijeni barangiranye njya kubahugura ku byo nanjye bamuguye nababwiye hari hari igikorwa cyo gutunganya ikibaya igishanga cya nyabarongo bagiteraho ibiti urwo rubyiruko narganiye narwo cyane mbigisha ikintu bita umurimo guhanga umurimo guhera kuri gato ukagera aho ugera bamwe batangiye bahinga amashu abandi borora inkwavu abandi borora amahene abandi borora inkoko ubu barampamagara bambwira ko babaye abantu bamaze kugera ku mafaranga ni byiza bityo rero nabagira inama yo guhanga umurimo mutarindiriye ngo muzabona akazi ka leta kuko abanyeshuri barangiza ni benshi cyane ntabwo leta yababonera akazi uwo mwanya ariko ugomba gutangira ugakoresha amaboko yawe n'ubwenge bwawe n'ibyo wize warangiza wazabona n'akazi cyangwa ugahanga umurimo ugakora ibintu bizatuma ujya ujyana no hanze nababwiye ko rika iherutse kumugura aho bita i rubavu nibo bampuguriye muri uku kwezi gushize bambwira umuntu w'umudamu ngo uhinga imigozi iribwa nk'imboga ubu yamaze gutera imbere ngo ayigemura hanze bakimbwe urwo rugero nanjye nasanze iyo migozi nyihinga ariko urumva njye nyiryaho ibijumba sindatera imbere ngo mvuge ngo yenda nanjye nafata izo mboga zayo ngo nzijyane hanze ariko icyo kintu nacyo ndi kugitekerezaho cyane byanze bikunze hari icyo nzageraho Mhm.
nakangura urwo rubyiruko rw'uranye ko mugomba gutangira kuri gatoya mugakoresha amaboko n'ubwenge mwize bityo mukazagera kuri byinshi Mhm. ye urakoze kuri izo nama n'ibitekerezo uhaye abadukurikiye cyane cyane urubyiruko Um, ubwo izo mboga zi- z'imigozi nawe uzazigerageze Zira- Cyane.
ziranaryoha njye naraziriye Ye. reka twakire iradukunda emmanuel emmanuel uradu- uratwumva halo ndabumva ndi ikibazo kicukira uri kucyicukira yego ongera ijwi
ntabwo ndi i kigali mu rwanda kicukiro yego yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo nabazaga nabazaga uwo mupfasoni ese yaba yarakoze ubuhe bukangurambaga bwatuma kawunga yiwe yamamara ku isoko ryo mu rwanda kubera ko nk'aho turi kicukiro ntabwo kawunga turayimenya ese ikindi nabaza namubaza kawunga yiwe ya- yashatse izina rindi yazashatse irindi zina ritari owayima yaryita kuko ari izina abanyarwanda bamenyereye ku mazina y'amakoperative agashaka nk'izina abanyarwanda bose biyumvamo muri rusange yatuma bazajya bayibuka kuko hari n'abayibagirwa wenda Mhm. Ye. Eh, nga- Eh, bu- nicyo kibazo nabazaga.
uba ugumye hafi agusubize rero go dansa
karame umusubize
urakoze cyane ntabwo kawungange yitwa kowayimu ahubwo kowayimu ni itsinda natangiranye naryo ndifasha kwizigama no kugurizanya ahubwo Kawun- kawungange yitwa akambere izina ndarifite ni akambere ndi muri porosedire zo gushaka ubuziranenge kuko natangiye bibiri makumyabiri na rimwe ndi muri porosedire zo gushaka ubuziranenge ndi ku mafaze bansabye kubanza gukora ariko izina ryo ni akambere nimara kubona esimanka byanze bikunze nzajya hanze no muri amerika no mu bihugu bindi byose nzajyamo kuko ihugurwa nararibonye inzira umuntu acamo iki gihugu ni cyiza imiyoborere ni myiza kera wabonaga umuyobozi ukiruka ariko ubu turinjira mu biro meya akakwakira neza akagusuhuza akakubaza ati ngufashe iki ubu rero abaturage kubera ubuyobozi bwiza twarakangutse twamenye ubwenge ntaho utajya izina rero ry'akawunga kanjye ni aka mbere ntabwo ariko wayimu ahubwo izina ry'akawunga ni aka mbere yego Ah, ah, iryo iryo zina naryo ubwaryo rirumvikanisha ko iyo kawunga igomba kuba iryoshye
ni nziza Mhm. Ye- byagutangaza ko inganda nyinshi ziri i kigali ariko mfite imiryango igera ku bantu icyenda nohereza akawunga yanjye batarya akawunga y'i kigali Mhm. Nuko ubwo hari- nahera nk'umuntu wankoreye imashini Mhm.
kawunga arya niyo mu ruganda rwanjye n'abandi bantu n'ubu mu gitondo nabyutse kare kare njya kuyishyira kuri kivu berite bakayifatira nyabugogo abo nyoherereza yego Eh, ndumva rero n'ab- abari batwandikiye batubaza ni- u- niba bashobora kuyibona n'abari inaha ngaha ubwo ba- barahishiwe ubwo mu minsi iri imbere ushobora kuzajya uyambutsa inyanja
nta kibazo rwose Mm. Eh, hari icyo ako yari abajije iradukunda hari ako yari abajije mu bijyanye no kuyikorera ku- ku- kwamamaza kawunga yawe ubi- ubigenza gute
bo buriya iyo utarabona ubuziranenge neza ntabwo wamamaza ibintu cyane ariko ngeze kuri faze ya kane kugira ngo mbashe kubona ubuziranenge nimara kubona ubuziranenge ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge kinyemeye ni ukuvuga ngo nzayamamaza ku mbuga zose nshyireho niba ngombwa mbashe no kujyana hanze Mhm. Ye. reka twakire noneho gakwaya ndizera ko emmanuel ya- yasobanukiwe neza reka mbanze numve Ah, manuel uracyahari
yego ndacyahari Ye, wa- wa- wanyuzwe n'ibisobanuro guhaye cyangwa hari iki ugikeneye kubaza akabazo gato namubaza Mm.
akabazo gato namubaza yari yavuze ngo urubyiruko rufite amahirwe mu iterambere Mhm.
yavuze ko yazanye amabanki akamuguriza Mhm.
ariko twebwe nk'urubyiruko ikintu tubura ni ingwate ese we yaba yaratanze ingwate muri izo banki bamugurije kugira ngo na- n'urubyiruko ruzajye rumenya uko rubigenza mu gihe rwaba nta ngwate rufite ese we yakoresheje iki nimba yaratanze ingwate se cyangwa nta ngwate yatanze aba- urubyiruko rumenye ko narwo rwabigenza Mm. ariko banza nta banki iguriza umuntu nta ngwate atanze godanse
rame ah, hari arakubaza Reka- ikibazo cy'ingwate
reka mfashe manuel nsubire ku byo nari navuze Mm.
ntabwo waba ufite ingwate ngo uhite ujya muri banki ngo ubabwire ngo ngiyi ingwate mbahaye n'impungurize banki iguriza umuntu ukorana nayo nibura mu gihe kingana n'ukwezi nibyo natangiye mvuga nti bige guhanga imirimo bakore dutoya urugero bashobora kwaka nk'umubyeyi umurima bagahinga imboga igihe wagurishije za mboga zawe amafaranga ukuyemo ugira banki ukorana nayo ugafunguza konti ukayabitsa ukajya ugenda ukora muvoma nibwo banki ikugirira icyizere ikanakuguriza Mhm.
ku kijyanye n'ingwate nacyo nk'urubyiruko rutabasha kubona ingwate koko birumvikana ariko umubyeyi abonye uri umwana uzi gukora ufite amaboko ukayakoresha akabona hari ibyo winjiza ni ukuvuga ngo ntiyatinya kuguha ingwate ngo wake amafaranga muri banki uyakoreshe umubyeyi ashobora kukwima ingwate abona imyitwarire yawe uko imeze ushobora kuba uri ikirara ngo warize wirirwa ufashe mu mifuka nta mumaro ukorera ababyeyi ntabwo umubyeyi yagutiza ingwate ariko ubaye uri umwana uzi gukora bakabona ufite imikorere n'ababyeyi ubwabo bonyine bajya gusaba iyo ngwate bakaguha ugakora icyo nakanguruye nakangura urubyiruko ni ukumenya kubanza baze ya mbere icyo uri buhereho ni iki Mhm.
naho ubundi banki nta muntu idaha amafaranga iyo akorana nayo ariko udakorana na banki nta ngwate baguha nta nguzanyo baguha nako Mhm. ye ku- no kudasuzugura umurimo uwo ari wo wose eh uwo ari wo wose Mm, twakire eh, gakwavu gisagara uratwumva
abumva cyane ijwi ry'amerika yego turakwakiriye rero ubwo niba hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa se gutanga inama umwanya ni uwawe
murakoze cyane ubwo ni gakwavu igisagara mu rwanda Eh, ijwi ryawe rirumvikana Ah.
neza cyane wagira ngo uri hano hafi icyo ngira ngo mbaze yego icyo ngira ngo mbaze godansi ese kugana uyu mutegarugori bita godansi kugira ngo abe yamuhugura Mm.
asaba iki kugira ngo ahugure nk'urubyiruko rubashe narwo kuzite- kwi- kuba rwakwiteza imbere kuko biragoranye cyane ino hano kubona umudamu yifitiye uruganda ku giti cye. ese ikindi ngira ngo mubaze yikorera ku giti cyiwe wenda umuntu afite ni uruganda rukora akawunga nk'umuntu afite nk'amatoni y'ibigori egizempo gukorana nawe kugira ngo ajya amushyikiriza wenda nk'ibigori kugira ngo abitunganye bisaba iki nadusobanurire niba byakunda kugira ngo umuntu amugane aduhe na kontagite ziwe
Gadansi?
Amen.
Ye, mu- subiza murakoze cyane reka mpere kuri icyo kibazo mbajije ngo mbese ndikorera ndikorera ku giti cyanjye nta muntu dufatanyije ndikorera ubwo rero ku bijyanye n'amahugurwa nabyo urubyiruko ndarukunda cyane aho urubyiruko rwaba ruri hose muri iki gihugu cy'u rwanda bishyize hamwe rukantumira nanjye mfite umufatanyabikorwa wanjye utarandekura wa divijeni nabibasaba bakamfasha urubyiruko nkaruhugura natangiye ntanga urugero rw'ukuntu agiye guhugura urubyiruko rwarangije rwa nyange kandi byagenze neza ibyo ari byo byose amahugurwa akenewe nayatanga kuko nanjye nayaherewe ubuntu kandi wa divijeni yamuguye ikoresheje amafaranga menshi banjyanaga muri hoteli bakinyishyurira ibyo ndya n'aho ndara bakampugura niyo mpamvu ibyo nize ntagomba kwipfusha ubusa kuko natanzweho byinshi ntishyuye amahugurwa nabonye ntabwo amafaranga nari kwishyuzwa ngo nzayabone niyo mpamvu nanjye iyo nkunga ngomba kuyitanga wadi vijeni itanabishoboye nanjye nakwitanga nkaza urubyiruko nkaruhugura ariko tukubaka u rwanda rwiza Mm. ye ni inkunga ikomeye gakwavu urabyumvise shyira hamwe n'urundi rubyiruko rero mumutumire
byumvise ariko adusobanurira uburyo umuntu yamubona kugira ngo wenda tubashe kumuha ibihingwa kugira ngo abikoremo kawunga Mhm. godansi ashaka rero ubwo mubwira uko bakugeraho baku- bakugezaho ibihingwa byabo hanyuma ngo na na kontakite uko ba uko babasha kukubona
igihingwa cyitwa ibigori nicyo gihingwa nkenera cyane mu buzima bwanjye umuntu aho yaba abifite hose turumvikana twamara kumvikana tukumvikana niba namurangira aho nkorera akabizana nkamwishyura na taransiporo yabigejejeho cyangwa tukumvikana nanjye nkamubaza aho biherereye nkishakira taransiporo nkajya kubizana ibyo rwose ni ibintu byoroshye gufata inimero yanjye bakazampamagara harimo uburyo bwo kubagurira ibihingwa hari mu buryo bwo kubahugura mu bijyanye no kwiteza imbere ibyo byose nabikora ndi tayari Mhm. inomero yawe urayibaha abayikeneye ubu ngubu cyangwa Yego, batu- eh, nta kibazo ndayibaha eh, Niba- noneho yiba yibahe nomero yanjye nomero yanjye ni zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na kane mirongo inani na gatanu gatatu gatatu
wayisubiramo kugira ngo utabashije kuyandika yandike
zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na kane mirongo inani na gatanu gatatu gatatu yego mfite n'indi Mhm.
zeru karindwi umunani mirongo itandatu mirongo itandatu na kabiri magana atanu makumyabiri na kane
Mhm. iyo nayo yisubiremo kugira ngo bayandike neza
zeru karindwi umunani mirongo itandatu mirongo itandatu na kabiri magana atanu makumyabiri na kane
yego Ah, gakwavu rero nizere ko ibyo wifuzaga bagusubije
yego murakoze cyane ijwi rya amerika imana ibaha umugisha utavangiwe namwe namwe hanyuma ubwo numara kumugeraho wabashije kwisuganya ukegera n'urundi rubyiruko uzatubwira aho ugeze
yego usuhuriza tomasi kaberindi ndamukumbuye
ndamugusuhuriza rwose n'ubu ngubu bashobora kuba barimo kukumva
yego saba murakoze rero Eh, urakoze umunsi mwiza ye ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turi mu kiganiro muri isanga aho twungurana ibitekerezo na n'umutegarugori eh, madame godanse nyirasafari afite uruganda rw'akawunga Ah, arimo rero kutuganiriza ku bijyanye n'ibyo akora ndetse aha inama urubyiruko uburyo narwo rwakwihangira umurimo reka twakire nduwimana inosa uratwumva
ko ndabumva urahagana hinosa
ngaha mu bucumbura mu kanyoroshe mu burundi Mhm. ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, ni ikibazo n'igitekerezo ahubwo turakeje kubona kudasiya yari yumviriye yari yumviriye agashinga uruganda Eh, tukamusaba k'urwo ruganda kuko yoha abashomeri badafite akazi eh, nabo bakaronka akazi kandi akaza araforonisa ubwo bunga ahantu hose ha- budahari nko- nko ku malimantasiyo hino akaza arabuduhereza eh, kugira uruganda rwiwe rwamamare kandi eh, rushike kure hama agahereza n'abakozi nko muri iki gihe atabuzi bafise urwaruka nabo biteze imbere hama ibitangaza byiwe bishike kure Eh, nicyo nomusaba kandi akomeze gutera imbere kubera yiyumviriye gushinga urwo ruganda
Eh, eh, ngaho mu- mu- mu rwanda mm, urakoze cyane inosa nduwimana Ah, Eh, murakoze kama muduhamagara ku isi y'amerika yego yego
yego madame godanse nyirasafari musubize nduwimana inosa
urakoze nduwimana inosa tuvugana uri mu burundi igitekerezo cyo gushinga uruganda natangiye mvuga ko ari amahugurwa nahawe n'umushinga bita wa division rwanda barangije bashyiraho n'inkunga zo kunyubakira bangura n'imashini rero nanjye numva nagira bagenzi banjye inama igishoro bwo ninjye wakishakiye ntabwo ari cyo bampaye n'imana iravuga ngo ufite iki ngo mpereho ariko umuntu iyo amaze kuguhugura akakwigisha aho ugomba kwishakira amafaranga ukayabona ugomba gukora ubwo rero ikijyanye no kugira ngo poroduwi yanjye izagere mu burundi nagerageje kubisobanura mbere ndi kuvuga ko n'ubundi mbikeneye nkagura nkagera no muri amerika ubwo rero mu burundi ni hafi byanze bikunze izahagera kandi mujye mu- mufate nimero yanjye nk'uko nayibahaye tujye turushaho kuvugana twungurana ibitekerezo ubundi ibindi byose bizashoboka Mhm. Eh, ndizera ko ba- nk'uko nabivuze bashonje bahishiwe mu minsi iri imbere buriya numara kubona ibyangombwa byose nu- by'ubuziranenge bimaze kujya ku ruhande eh, uzabasha kujya hose reka dusubire ku murongo wa telefone noneho twakira mugisha yohani uratwumva
ndabumva neza tumeze neza ngiye kutumeze neza nawe se
natwe turakira Mm, urahagana he
oh watuma buri
ko ntakumva neza reka reka bongere baguhamagare numva telefone ya mugisha jean icitse ah, mu kanya turaza gukomeza Am, M- madame godanse nyirasafari iyo urebye uruganda rwawe ubona ruhagaze gute ese u- harya warushinze mu wuhe mwaka rumaze igihe kingana iki
Bo, uruganda wa divijeni yarangije kurwubaka bibiri na cumi na karindwi Mhm, aho dutuye nta muriro wari uhari mbanza kugira ikibazo cy'umuriro ariko mm, tukiri muri iki kiganiro ndashimira nyakubahwa perezida wa repubulika cyane mhm, ni umubyeyi mwiza wita ku bantu be nabashije kujya mu nama y'umushyikirano ku itariki umunani z'ukwa gatanu bibiri na cumi n'icyenda njya kumusaba umuriro birihuta cyane umuriro uraboneka bibiri na makumyabiri nibwo nagombaga gutangira habonekamo ikibazo gikomeye cya kovide ubuyobozi bunsaba kugira ngo nkore ngo nimbanze kubaka urukarabiro nyine no kujyana na bya bindi by'ibikoresho by'abakozi by'udupfukamunwa n'ibiki bibiri na makumyabiri ubwo ntabwo nakoze neza ariko kuva bibiri na makumyabiri na rimwe narakoze n'ubu ndacyakora nta kibazo mfite umutekano mu rwanda urahari ubuyobozi bwiza abayobozi banyegera bakangira inama intege nyaho zigiye kugera bakangira inama iki gihugu ni cyiza nkaba ndi n'umudamu uri mu rugaga rw'abagore mu murenge nabwo abo nabo bampa inama bakangira inama baje kumpuza n'ibigo by'amashuri bumbasha kugemurira ibigo by'amashuri minagiri mu rwego rw'igihugu baransuye pamu yaransuye navuga ko mbese mpagaze ku mikorere myiza kugeza ubu kubera leta y'ubumwe nziza kubera imiyoborere myiza nta kibazo mfite abakozi banjye mbahembera ku gihe urebye nta mpungenge
wari uvuze ko ugitangira wari ufite ikibazo cy'umuriro ubu wavuga ko ni izihe nzitizi cyangwa se ibindi bibazo waba uhura nabyo wavuga ko bikigutambamiye bikibuza mu mikorere myiza waba wifuza kubanza gukuraho kugira ngo ubashe gukora neza
mbo ndacyafite inzitizi nkeya inzitizi ya mbere nta muhanda mfite icyo gihe nagiye gusaba umuro nyakubahwa ku itariki umunani z'ukwa gatanu bibiri na cumi n'icyenda hari undi mubyeyi bita senateri nyiramirimo odete nawe yasabye umuhanda uwo muhanda waje gutinda gukorwa ariko ubu nabwo barawutangiye uri gukorwa ubuyobozi nabwo buzawihutisha iyo niyo nzitizi ikomeye mfite kugeza ubu indi nzitizi ya kabiri mfite nta natangiranye igishoro gikeya ngenda nzamuka gake gake ubu nta taransiporo mfite ndacyakodesha ubwo izo nzitizi zombi nizo mfite gusa nta kindi
ni ukuvuga ko umuhanda na taransiporo nibyo bikingora
ni ukuvuga rero ko ubwo ngubwo abantu bagomba kugeza ifu cyangwa se imifuka y'akawunga ku muhanda ahantu kure y'aho mukorera bagenda babyikoreye hari umuhanda wa bugufi najyaga nkoresha uvana bita imushubati kuri fuwayi intindo yaracitse muri bya bihe by'ibiza ubwo umuhanda ntabwo ugikoreshwa nyine habaho kuzunguruka ngaca ruguru nyine muri mu buryo bugoranye butagoranye cyane nabwo ariko imodoka irahagera n'ibinyabiziga byose birahagera ni uko umuhanda atari mwiza mu buryo bushimishije nk'iyo imvura yaguye haranyerera cyane bigatuma ubwo ibikorwa byanjye bitagenda ngakoresha amagare
buriya twizere ko icyo kibazo kizakemuka kugira ngo ubashe ku kizakemuka kubera imiyoborere myiza yego reka twakire noneho citizen
uraho neza izeni uraho uraho
mukomere cyane ni marcel hano kibagabaga mu rwanda i kigali yego marcel ikibazo cyangwa igitekerezo
ndi gushaka kubaza ikibazo uwo mudamu mu rwanda usanga hari uduce na tumwe twumisha ibigori iyo babihinze ariko utundi duce wenda nk'uduce tw'iwacu mu majyaruguru bakunze kubigurisha ari bibisi bakajya kubyotsa n'inaha ikigo ndashaka kumubaza kubona ibigori akoramo kawunga biramworohera ku rugero rungana iki icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma ikibazo cya kabiri ndashaka kumubaza ibijyanye n'isoko ku musaruro aba yamaze kubona afite isoko rihagije wenda uretse kuvuga ngo imihanda yaracitse ubu ngubu abana bagaburirwa ku ishuri akorana pe n'ibigo by'amashuri bimukikije za tuweriviyazi na nayiniyazi ku buryo wenda mu gihe imihanda yagize ikibazo isoko ryabo yaba rihaza mbere y'uko wenda avuga ko agira ikibazo cy'imihanda murakoze n'utwo tubazo tubiri nagira ngo mubaze urakoze cyane marcel ubwo danse
marcel urakoze cyane ku ku kibazo cyo kubona umusaruro birangora ariko byanze bikunze nkawubona kuko buriya umucuruzi ni umuntu wemera gukoresha imbaraga ze zose kugira ngo abashe kugira icyo ageraho natangiye mbere mvuga ko imashini zanjye zitashobora guhazwa n'ibigori byo mu karere ntuyemo cyangwa mvukamo naguka nkajya n'ahandi hose nagerageje kubabwira ko njya kigali kubishakayo za musanze za mutara hose njyayo aho mbari umusaruro njyayo kuko mfite imashini isya toni indwi kuva saa tanu za nijoro kugeza saa moya za mu gitondo ubwo urumva toni indwi buri joro uzikubye n'iminsi mirongo itatu y'ukwezi havuyemo umunsi umwe w'ikiruhuko ndakoraho urumva ko ibyo bigori ntabwo byaboneka muri rutsiro nkuyemo bityo rero njya kugurira n'ahandi ibyo kuvanga umusaruro urangora ungoye nkawubona ntacyo bintwaye ikibi ni ukuwubura
hanyuma kugurisha noneho kugurisha ibyo wamaze gukora kugurisha kugurisha nk'uko bivuze nta kibazo mfite kuko twagize amahirwe ubu ibigo by'amashuri bisigaye birya ibintu biva mu karere ibigo byubatswemo mu buryo bwo guteza umuturage imbere guteza umuhinzi imbere leta dutekereje neza cyane turayishima bityo rero ibigo byo mu karere nshobora kubiha akawunga byaba ngombwa nkanagura ngaha n'abandi amasoko ntabwo ari ikibazo mfite
uvuze akantu ko guteza imbere umuturage abaturage b'aho ngaho mu rutsiro aho ufite urwo ruganda baza kugura ku ruganda cyangwa bajya kugura nko mu maduka wabyoherejemo
murakoze cyane nabona navuga ko nabaye igisubizo ku bantu bose ni ukuvuga ngo umuturage yari kumwe w'ibigori yejeje ibigori bye arazana nkabimutunganyiriza namara kubimutunganyiriza nkamufungira mu gafuka kanjye nkamuha akajyana akampa amafaranga ku kiro twasezeranye ko bazajya bampa amafaranga ijana ku kiro nkamusera akawunga keza nkagafunga neza narangiza n'ibisigazwa bye nkabimuha akabishyira itungo rye icyo ni igisubizo rero ku baturage bagize cyane ikindi hari uwigeze ambaza ngo akazi ku bashomeri navuga ko urubyiruko ruri mu kagari ntuyemo narwo nta bibazo rugira kuko nijoro mbasha gukoresha abasore bageze kuri batanu bahereza amashinisite ubwo urumva ko urubyiruko rwari rwarigunze mu kagari rwarashubijwe mfite abagosora ibigori abo ni abadamu bageze kuri batandatu abo nabo barashubijwe urumva ko natanze imirimo numva muri rusange abaturage baragize amahirwe kuko umusaruro wabo ntugipfa ubusa nka mbere barazana nkabatunganyiriza bakarya akawunga gatunganye n'amatungo yabo akabona ibiribwa ni muri ubwo buryo mbona byabaye ibisubizo
watubwiraga wowe ingorane cyangwa se inzitizi waba ugifite muri iki gihe nk'umuntu ufite uruganda nka nyiri uruganda abo ukoresha bo ni iki kibagora mu bikorwa bya buri munsi baba bakugezaho
abo nkoresha mbona nta ngorane bajya banyereka bafite kereka gusa nk'abo abo bita abakarane nibo ngerageza kugira inama ngo njye mbahembera kuri konti bakanga ariko nabo ndacyari kubigisha bashaka gukora amafaranga bagahita bayajyana nabo ndacyari kubigisha kugira ngo bige kuzigama bige kwizigama ndabigisha mbabwira ko nzabafungura amakonte ku buntu ngatanga amafaranga yanjye ariko nkajya mbahembera kuri konte kugira ngo babashe kumenyerana n'ibigo by'imari numva rero abo nkoresha nabo ntawe nta nzitizi nta bibazo nawe numva bafite
nuko ni byiza urimo urabigisha yenda mu minsi iri imbere cyangwa se bazagera aho babyumve nibiba ngombwa babe bafata n'igice kimwe cy'umushahara bahembye niba bashaka kugira icyo bikenuza ariko ikindi gice bamenye ko bagomba kwizigama ndumva wakomeje kugenda ubigarukaho uvuga uti kubanza ukizigama gahoro gahoro iryo ubonye ukarizigama ukareba ko wazagera ku gishoro cyangwa se ku buryo wabasha no kugera kuri iyo nguzanyo Ah, ayo masomo baha ni ingirakamaro ubishimirwe rwose
murakoze Mm. Ah, u- hanyuma ubwo uru- twongere tugaruke ku rubyiruko cyane cyane kuko nirwo rukomeje ku kwibaza uburyo rwashora i- amafaranga rwaba rufite cyangwa se rwabona n'amafaranga yo gukoresha ubu muri aka kanya icyo wababwira mm, wabivuze ariko ndi- ndibaza ko by- ngo aryoha asubi- asubiwemo u- u- wongere ugerageze kubabwira icyo bashobora gukora kugira ngo babashe ku- kubona aho bahera bihangira umurimo
urubyiruko nagumye kubagira inama n'ubu nakomeza kubagira inama ko bakwikuramo ibintu byo kuvuga ngo bazabona byinshi uwo mwanya bite biza bakabanza bagashaka gukoresha amaboko yabo n'ibitekerezo n'imbaraga zabo bagakora gatoya buri muntu afite impano ye ku bintu agomba gukora byanze bikunze ya mpano ikazamuka ikazamugeza kuri byinshi natanze urugero ku muntu udafite igishoro yabasha kugishaka mu mutungo w'iwabo bakamuha nk'umurima agahinga yabasha gusaba yenda iwabo amafaranga makeya akagira itungo rigufi yorora nabaha urugero ku itungo ryororoka vuba kandi rigatanga umusaruro ingurube ubwo rero urubyiruko kereka wenda ndi kumwe nabo buri gihe nkajya mpora mbagira inama mbagira inama urubyiruko bagashaka uburyo bakora amatsinda yo kwizigama no kugurizanya bagatangira ku mafaranga makeya ubundi ntangira kujya mu itsinda natangire ku biceri bibiri by'ijana nkizigama magana abiri n'ingoboka ya mirongo itanu ndagumya ndazamuka ndazamuka ariko nzamura n'amatsinda nkurikije uko division yampuguye ubu ngeze mu kwizigama amafaranga agera ku bihumbi mirongo ine buri cyumweru ubwo rero urubyiruko rwikuremo kuvuga ngo ruzabanza rubone byinshi ahubwo batangire kuri dukeya bakoresha imbaraga zabo bagende bazamuka bazagera kuri byinshi Mm. Ese world vision irakomeza ku- kubahugura ira- iragukurikirana ikamenya aho ugeze n'ingorane ufite cyangwa baragucukije
no wadi vijeni barankurikiranye cyane ba- nyuma yo kumpa ayo mahugurwa yose bampaye amahugurwa y'amoko atandukanye banyigishije isanamitima n'iremamiryango ni ni isomo rikomeye cyane rifite aho rikura umuntu rikagira n'aho rimugeza hari ibyiciro byinshi byubaka umuntu asangamo hari ibyo bita kubabara no kubabarira barangije bankubita icungamutungo ryo mu cyaro icunga ry'umutungo ryo mu cyaro naryigishijwe n'umuntu wize mu buhorandi bamuha amafaranga ko menshi cyane mu buryo bukomeye baraza banyigisha hinduka wigire aribyo nakuyemo kumenya kubyaza amahirwe akuzungurutse ukakuramo umusaruro ukagira icyo ukumarira banyigisha kuzigamira intego kuzigamira intego ni ukuzigama umwaka washira mukarasa ku ntego mukagabana ya mafaranga aba ari menshi ubu ngezaho mu itsinda ndimo umwaka urangira nkagabana amafaranga agera kuri miliyoni cyangwa miliyoni n'ayandi naratangiriye ku biceri bibiri bityo rero umuntu atangira kuri gitoya akazamuka wa divijeni rero imaze kumpa ayo mahugurwa nanjye hari abo yampaye ngomba gufasha mufite abantu b'abadamu bagera kuri mirongo ine na babiri mu kagari nkurikirana nitaho nigisha ubuhinzi banyigishije ubuhinzi bw'imboga n'imbuto nanjye ibyo bintu nka nkabibigisha n'urubyiruko rutangiye kujya runzamo rw'iwacu narwo tugakorana tugahanga imirimo mbese ku buryo twu- numva urubyiruko rwacu narwo rugomba kugira aho rugera niyo mpamvu navuze ko urubyiruko rwo muri iki gihugu cy'u rwanda aho rwaba ruri hose rwiremye rukantumira najya kubahugura hari byinshi nabagezaho Ye, reka ngushimire cyane rero madame nyirasafari godanse kuri iki kiganiro tugiranye inama uhaye eh, cyane cyane urubyiruko n'abagore abategarugori eh, abakobwa bitinyuke ba kure amabo- amaboko mu mufuka nk'uko bikunze kuvugwa buri wese agerageze kwiteza imbere twibutse rero ko uruganda rwawe rwitwa akambere rukaba ruri muri ah, mu karere ka rutsiro ndashimira rero abari badukurikiye mwese abatanze inama n'ibitekerezo n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro na Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza